murumva ijwi ry'amerika ni saa kumi n'imwe n'igice mu gitondo mu burundi no mu rwanda ubu ijwi ry'amerika rikomeje ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda abaduteze amatwi aho muri hose ndabaramukije muri kumwe na eugenie mukankusi i washington dc bahaye ikaze mwese kuri radiyo yanyu uyu munsi ni ku cyumweru mu kanya gato turatangira tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo nyuma yaho twabateguriye ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda kiza kugeza isa kumi n'ebyiri guhera kuri iyo saha nk'uko bisanzwe murakurikira ikiganiro dusangira ijambo mbere y'ibyo byose ariko ijwi rya amerika ribagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi uyu munsi
mwaramutse ejeni mwaramutse namwe mwazindukanye n'ijwi rya amerika aloyizi bigirimana niwe muri kumwe kuri mikoro umukuru w'abarwanya leta ya sudani y'epfo riek mashare ntiyabaye agishika ku murwa mukuru juba kuri uyu wa gatandatu nk'uko byari bitegekanijwe ugushika kwiwe kwatebejwe na perezida wa sudani y'epfo salva kiir aho yasabye ko habanza gusuzumwa ibirwanisho riek mashare aje yitwaje mu itangazo ryasohowe n'umushikiranganji wo kumenyesha amakuru muri sudani y'epfo michael makuweyi leta ya sudani y'epfo yamenyeshije ko izobanza kurungika umurwi uzobanza kujya gusuzuma ubwoko bw'ibirwanisho mashari azanye imbere yo kwemererwa gusubira ku murwa mukuru juba muzo wa mashare ijuba ufise uruhara rukomeye mu ishirwa mu ngiro ry'amasezerano y'amahoro yatewe ku mukono umwaka urangiye hagati ya perezida Salva Kiir na mashare mu ntumbero yo kurangiza intambara muri ico gihugu James Gatdeke Dake avugira Riek Machar yatangaje ko iyo ngingo ije gutevya ishirwa mu ngiro ry'amasezerano y'amahoro ati bizoca bituma na leta mfata kibanza iteba gushingwa nk'uko byari bitekanijwe abanyagihugu ba Guinea Equatoriale nabo kuri uyu w'Imana bazindukira gutora umukuru w'igihugu mushasha azobarongora amahirwe yo gutahukana intsinzi habwa perezida Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ari ku butegetsi kandi aburambiye ko imyaka itari mike perezida Teodoro Obiang Nguema wa Guinea Equatoriale amaze imyaka yaba 37 ku butegetsi yafashe atembagaje intwaro ya inarume wiwe Francisco Macias Nguema Teodoro Obiang Nguema niwe mukuru w'igihugu wa Afurika maze imyaka myinshi ku butegetsi kandi akaba ashobora no kwiyongeza iyindi myaka mu gihe yotahukana intsinzi mu matora yo kuri uyu w'Imana abatavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe n'amashirahamwe mpuzamakungu arwanira agateka ka muntu yamye anenga leta yiwe ko itubahiriza agateka ka muntu mu gukoresha inzego z'umutekano mu gutera ubwoba abarwanya leta ariko ibyo byagirije byose leta yamye ibihakana perezida barack obama wa leta z'ubumwe za amerika yitezwe mu budage kuri wa mungu mu rugendo azomarayo iminsi ibiri obama na chancelier w'ubudage angela merkel baza kuganira ku bibazo by'ubutunzi by'iterabwoba umutekano hamwe n'ibindi bibazo bihanze isi icegera cy'umuhanuzi mu by'umutekano w'igihugu muri amerika ben roders yamenyesheje ko byari nkenerwa ko obama agendera ubudagi imbere y'uko arangiza amabanga yo kurongora amerika kuko merkel yabaye hafi ya obama igihe cyose amaze ku butegetsi mu bindi abo bategetsi bazoganira harimwo urugamba ibihugu rutura ku isi rurimwo byo kurwanya umurwi wa leta ya kisilamu inyuma y'ibitero biherutse kuba i buruseli mu bubirigi hamwe n'i Paris mu bufaransa mu mezi arangiye imbere yo gutahuka ku munsi wa mbere obama azoshikiriza abadage ijambo aho azovugaho amerika ihagaze ku bijyanye n'imigenderanire izoranga amerika hamwe n'umugabane wa burayi muri kazoza mu gihugu cya ekwateri naho ibitigira ibishasha by'abasize ubuzima muri nyamugigima yabaye muri icyo gihugu mu ndwi irangiye gishyitse ku bantu amajana atandatu na mirongo ine na batandatu ibyo byatangajwe na perezida w'icyo gihugu rafael korea iyo nyamugigima yabaye ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze yakomerekeje abantu baharurwa ku bihumbi cumi na bibiri n'amajana atanu abashika ijana na mirongo itatu barabura irengero ryabo ibihumbi by'abapolisi n'abasirikare nibo bariko barafasha abashoboye kurokoka hambavu yabo abatabazi bamuka mu bihugu birenga cumi baragiye gufasha muri ako kaga muri ibyo bihugu harimwo Espagne Peru igihugu ca Cuba Bolivia hamwe na Venezuela ishyirahamwe mpuzamakungu ni oni ku wa gatanu ryasabye imiradi zishika mirongo irindwi na zibiri n'ibice indwi zo kugarukira ku bantu bashika ibihumbi amajana atatu na mirongo itanu mu mezi atatu ari imbere muri siriya naho abantu barenga mirongo ibiri barishwe muri icyo gihugu n'ibitero by'indege za leta ya siriya byagabye mu duce tubiri turimwo abarwanyi hareje ku munsi wa gatandatu ibyo bitangazwa n'ishyirahamwe ryo muri siriya rijejwe iby'agateka ka muntu abantu bashika cumi biciwe mu gisagara cya alepo inyuma y'uyu munsi umwe indege za leta ya siriya zishe abandi bashika cumi n'icyenda ahandi ni mu gisagara cya duma aho indege za leta ya siriya zishika cumi na zitatu ariko icyo gitigiri gishobora kurenga kuko hari abakomeretse bikomeye cyane
turamushimiye mugenzi wacu utugejeho amakuru avuga ku isi ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro ejo gitegurwa n'urubyiruko rwo mu rwanda twizeye ko mukomeje kumererwa neza mukurikira gahunda za radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm uyu ni umwanya mukurikiramo ikiganiro ejo mugezwaho n'umuryango ejo youth eco Crispin mizero ni njye ubasuhuza ariko muri studio ndi kumwe na mugenzi wanjye nicole muziranenge nicole ndabona ufite akanyamuneza Mm, yego rwose gusa reka nifurize amahoro y'imana abo tugiye kubana muri iki kiganiro ngira nti ikaze mu kiganiro ejo cyo kuri iki cyumweru
rubyiruko amateka yacu ntituyibagirwe ahubwo tuyigireho twubaka h'ejo hature mu kiganiro ejo cy'uyu munsi turaganira kuri ruswa ishingiye ku gitsina ese mwe tugiye kubana aho mutuye ruswa ishingiye ku gitsina ihagaze iti nubwo bitoroshye ko kumenya ko ruswa ishingiye ku gitsina yabayeho gusa mu gihe waba ufite urugero igitekerezo cyangwa inyunganizi bidusangiza unyuze kuri nimero zeru karindwi umunani kane cumi na kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri ndetse na zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri
nicole mbere yo kurambura ikiganiro ejo cy'uyu munsi shyaka maurice yaduteguriye ibitekerezo n'inyunganizi by'ikiganiro cyatambutse ubushize reka tubwumve turagaruka mu kanya reka ngushimire kuba umpaye ikaze muri uyu mwanya abakunzi bacu bamaze kumenyera ko tubagezaho ibitekerezo byabo uyu munsi ubutumwa bw'abatwandikiye mu kiganiro ejo cyatambutse mu cyumweru gishize ni bwinshi cyane tubibutse ko cyagarukaga ku ihungabana ndetse by'umwihariko cyavugaga ku ihungabana ku bakiri bato reka ubu butumwa tubuhere ku bwa etienne umukunzi w'ikiganiro ejo uri mu karere ka bugesera ati kugira ngo turinde igisekuru cyacu ko bazabona nk'ibyo twabonye muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane nuko twese twavugira hamwe tuti never again naho dukundane obed ati nkunda cyane ikiganiro ejo nitanga Eliana nawe ati amateka mabi yaranze igihugu cyacu yagiye agira ingaruka nyinshi ku rubyiruko rwavutse nyuma ya jenoside umukunzi wacu alex habimana w'umubweyeye mu karere ka rusizi ati turabashimira ko mukomeje kutwigisha mu buryo butandukanye mu kiganiro ejo gerard mu karere ka muhanga nawe ati ikiganiro ejo ni cyiza cyane kuko kidufasha kumenya byinshi cyane haba mu mateka cyangwa se mu buzima busanzwe turagushimiye cyane nawe gerard reka ibi bitekerezo by'abatwandikiye tubihinira aha dushimira cyane mwe mwese mwatwandikiye ariko mbere y'uko dusoza reka tubibutse uburyo mwaduhamo ibitekerezo ni ukutwandikira kuri nimero ya telefone ikurikira zeru karindwi umunani kane cumi na kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri nanone kandi waduha igitekerezo cyawe unyuze ku mbuga nkoranyambaga nka instagram twitter ndetse na facebook hose urahadusanga ugiye ahashakirwa ukandikamo ijambo ejo youth eco mu magambo afatanye ubundi ukanadukurikira ndetse ukanatwandikira ikindi kandi ni uko watwandikira no kuri imeri yacu ariyo ejo youth eco arobas gmail akadomo com ndetse ku bacikanywe n'ibiganiro bya ejo byatambutse mwabisanga ku rubuga rwacu ari rwo rwa eshatu akadomo ejo yufu eko akadomo oru nshimiye cyane mwe mwese twabanye muri uyu mwanya w'ibitekerezo by'abakunzi bacu naho ubutaha mu mwanya nk'uyu
ibihe byashize byasigiye icy'urubyiruko ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo nk'urubyiruko twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hatubereye
iki ni ikiganiro ejo mukurikiye kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm aho tugiye kuganira kuri ruswa ishingiye ku gitsina muri studio muri kumwe nanjye nicole muziranenge na mugenzi wanjye kirisipe mizero roje niyigena niwe uhagarariye iki kiganiro icyo mateka yarusigiye ruswa ishingiye ku gitsina ni igihe habayeho imibonano mpuzabitsina hagamijwe gutanga cyangwa guhabwa serivisi ariko ibi bikaba ibanga rikomeye hagati ya babiri bakoze icyo gikorwa mu kiganiro ejo gitegurwa reka twumve icyo urubyiruko rubona nk'ingaruka za ruswa ishingiye ku gitsina ni kuri mikoro ya tabara pacifique mu mujyi wa kigali kuri radiyo ukunda
iyo ruswa yagira ingaruka nyinshi zo kwica ejo hazaza h'urubyiruko kandi ikindi ni ukuvuga ngo niba yatse ruswa ishingiye ku gitsina arajya mu kazi atari afite ubumenyi atari afite n'ubushobozi hari abajya mu kazi batakamerita ugasanga afite ubumenyi buke cyangwa ubushobozi buke ariko bitewe na ya ruswa ugasanga agiye mu kazi adashoboye ugasanga umusaruro w'icyo kigo runaka cyangwa se w'iyo kampani runaka ugiye gukorera ntabwo ugera ku nshingano wihaye yoyo ihora bishaka ko bisubira bundi bushya niba bamubwiye bati turashaka kukongeza amafaranga cyangwa se bakamubwira bati rero kugira ngo ushobore kukabona twongere turyamane bundi wongerwe umushahara nk'uko byumva kuri izo ngaruka ziterwa na ruswa ishingiye ku gitsina harimo kuba uwayitanze yakwanduriramo indwara bityo nayo amafaranga yashakagamo ntagire icyo amumarira ahubwo agatangira kuba yayivuza aba ni abakobwa bihagazeho bikaba byabadindiza kandi bafite ubushobozi bwo gukora ako kazi bakaba bakwakira utagashoboye iyo watanze ruswa y'igitsina iyo ugeze mu kazi ntabwo ugakora neza nk'uko byagakwiye usanga usabanye no kumukoresha wawe muri rusange ushobora kwanduriramo indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina nka sida hepatite n'izindi ingaruka ikunda kugira ni iyo gusenya ingo zubatse bashobora kwishora muri ibyo ngibyo wenda badafite nk'udukingirizo ugasanga barwaye nka sida hanyuma cya gihe yateganyaga kuba yakiteza imbere ugasanga ari mu bintu by'uburwayi bizamusubiza inyuma ntacyo yigejejeho
ibihe byashize byasigiye icy'urubyiruko ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo nk'urubyiruko twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hatubereye
ejo ejo mu kiganiro ejo cy'uyu munsi turi kuganira kuri ruswa ishingiye ku gitsina aho mushobora kudusangiza ibitekerezo byanyu mutwoherereza ubutumwa bugufi kuri nimero zeru karindwi umunani kane cumi na kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri ndetse na zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri yarusigiye indoto zitandukanye rufite reka noneho twumve ikiganiro n'umwe mu bakozi ba aje porodo jijukirwa uyu ni umuryango ufasha abagize ibibazo by'ihohoterwa bitandukanye dutangira muratangira mwibwira abadukurikiye nitwa kayiga martin ndi umukozi w'umuryango ajiporodo jurukirwa ikigo cyitwa agic ni anti corruption access to justice and information center dutangira ikiganiro cyacu twagira ngo muduhereze ishusho uko ikibazo cya ruswa ishingiye ku gitsina gihagaze mu rwanda kugeza ubu bigaragara ko ruswa irahari ishingiye ku gitsina biragaragara nubwo ari ibikorwa kandi bikorerwa mu bwiru ariko tubirebera ku ngaruka abantu bagenda bahura nabyo bikagaragara ko byakozwe ariko nubwo byakorewe mu bwiru mu bwihisho ahubwo nyuma ingaruka zikaza kujya ahabona nyuma Eh, muvuze ko ari igikorwa gi- kenshi na kenshi gikorerwa mu bwiru ese iyo izo ngaruka zibagaragarije koko hakorwa iki babishyira ahabona ni bake ashobora kubishyira ahabona bitewe n'icyo yari yemerewe atabonye urugero niba ari igitsina gore wari waremerewe kujya gushyirwa mu mwanya runaka ni urugero ntanga akabona ntabwo awubonye wenda hajemo izindi nziti zituma uwari wamwemereye uwo mwanya ata- atawushyirwamo bijya ahabona ashobora kubidenonsa akabivuga gusa ni uko eh, kubona ko icyo gihe byari gukorwa eh, bigoye kubihita ubi- ubishyira ahabona eh, se mubona eh, uko imyaka igenda itambuka igenda yiyongera se igenda igabanuka ahangaha bisaba ubushakashatsi bwimbitse kuko bishobora guhinduka mu mwaka uyu bishobora kwicara rero bihinduka ukurikije umwaka ukurikije ndetse eh, n'imibereho n'imyumvire y'abantu nk'ubu ngubu ntabwo dufite statistics zi- zi- zi- zifatika ariko iyo urebye eh, uburyo eh, igenda ikorwamo ni uko usanga ahenshi ari aba- ari abatanga ruswa ari n'abayaka isano akenshi ni ibihugusha ku kazi gushaka akazi bivuze ko impamvu ishobora kubitera kwaka cyangwa se gutanga ruswa ishingiye ku gitsina iya mbere ari ugushaka akazi se haba hari izindi mpamvu zaba zishobora gutera kwaka cyangwa se gutanga ruswa ishingiye ku gitsina Mm, zirahari kurarikira hari n'ushobora kurarikira umwanya runaka niba yari mu mu kazi runaka muri position runaka agashaka kurarikira kugira ngo azamurwe mu ntera kudasobanukirwa kutisobanukirwa abantu baba bakwiye kubanza bakisobanukirwa akamenya uwo ari we akamenya na- eh, n'icyo agamije imbere kuzagira- kuzaba cyo cyangwa se kuza- kuzageraho aha rero kutisobanukirwa ni bwa bujiji aho rero ni ubujiji abantu baba bafite iyo ni impamvu nayo ikomeye Eh, twanzura wenda mwatubwira ku ngaruka eh, ziva mu kwaka cyangwa se mu gutanga ruswa ishingiye ku gitsina ingaruka ni nyinshi ushingiye ku gitsina birumvikana iya mibonano mpuzabitsina ahangaha rero hashobora kuvamo ingaruka ijyanye n'inda zidateganijwe indwara se zandurira mu mibonano mpuzabitsina indi ngaruka nanone harimo ko wa muntu nta confidence ntabwo azahora yizeye kubera ko yagiye mu mwanya runaka atabikwiriye ikindi ni uko hashobora no kubaho imikorere mibi mu kazi bitewe n'uko abona ko yateruwe agaterekwa ahantu atarigeze akora ipiganwa turabashimiye cyane ku kiganiro cyiza muduhaye murakoze cyane ndabashimiye
Serafina mama we Serafina Serafina mama we C'est la vie Serafina mama we Serafina Serafina mama we C'est la vie Ne lâche pas accroche-toi bats-toi jusqu'au bout Serafina nk'urubyiruko twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hatubereye Séraphina était une belle fille gâtée chez elle. Séraphine n'a jamais su que tout le chemin ne mène pas au bonheur. Ya, ya. Les épreuves de la vie ne la laissent pas chance au bonheur. Ne la laissent pas chance au bonheur. Violée tombée enceinte pendant leur guerre qui a ravagé chez elle.
iyi ni indirimbo umuhanzi nyarwanda mani marite yaririmbanye n'umunyekongo ayinosibi bagira bati serafine iyi ndirimbo yakozwe hagamijwe guhumuriza abari n'abategarugori bahuye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina by'umwihariko mu ntambara za hato na hato zikunda kugaragara mu karere k'ibiyaga bigari ni mu kiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm sur toi me donner l'envie de te chanter cette chanson d'amour. C'est la vie de maman, C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie de maman, C'est la vie. C'est la vie. Ne lâche pas, accroche-toi, bats-toi jusqu'au bout.
nk'urubyiruko twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hatubereye Don't let nobody see your tears, girl. Smile even while you bleeding. No.
usikate kitumaini maisha kupiganisha serafina dada we serafina mama we c'est la vie oh, oh. serafina mama we c'est la vie non serafina mama we oh c'est la vie non serafina mama we c'est la vie. Ne lâche pas, accroche-toi, bats-toi jusqu'au bout. Séraphine, maman, ouais. C'est la vie, c'est la vie de maman, ouais. C'est la vie, c'est la vie de maman, ouais. C'est la vie, c'est la vie de maman, ouais. C'est la vie, c'est la vie de maman, ouais. C'est la vie, ne lâche pas, accroche-toi, bats-toi jusqu'au bout.
Serafina mama we C'est la vie, Serafina était une belle fille, elle gâtait chez Crispin iyo havuzwe ruswa ishingiye ku gitsina abenshi bumva ko bikorerwa abana b'abakobwa gusa nyamara ibi bikorerwa n'abana b'abahungu mbese urubyiruko muri rusange reka dukurikire inkuru y'umwe mu basore byabayeho nubwo atifuje ko amazina ye amenyekana urebye ubuzima urimo ukuntu bugusaba byinshi byo kugira ngo ukemure kandi ugasanga byose birasaba amafaranga hari igihe umuntu afata icyemezo kandi aravuga ngo ntibinishimiye bikaba ngombwa yuko wenda uca muri izo nzira nyuma yo gusoza amashuri yisumbuye yanze gukomeza kugora ababyeyi bamushakira buri kimwe dore ko hari ibyo yifuzaga agasanga bitaboneka bitewe n'ubushobozi buke bw'iwabo nuko ahitamo gushaka akazi hari nko mu kwezi kwa kabiri nkajya nshakisha kuba nize ibintu bya informatike ariko numvaga ko ikintu cyose kibonetse nagikora uyu musore yaje kurangirwa akazi na mugenzi we ko gukora mu kabari nuko atangira kujya seriva abakiriya yabikoze hafi amezi abiri n'igice gusa kuko wari nyirakabari yamuhindura imirimo akamugira ubushinzwe ibyinjira n'ibisohoka muri ako kabari ariko kuva ubwo hahindutse byinshi mu kazi yakoraga hashize igihe rero nkabuja akajya andiremboza bimwe ugasanga nanjye ubwanjye sindi gusobanukirwa icyo ngamije ntangira kujyaza tukaganira nyine nyuma y'akazi ese akazi kagenda ute kugirana ibiganiro na nyirabuja haba mu kazi cyangwa nyuma y'akazi byabibye ubundi bucuti hagati yabo bombi gusa ku kazi haje kubura bimwe mu bikoresho byari mu nshingano z'uyu musore nuko nyirabuja amutumira mu rugo iwe kugira ngo babiganireho uyu musore arakomeza
igihe rimwe nsanga nyine turaganira aranyakira ndarya ndanywa ubwo ngubwo nyine ryaje gukurikiraho bamwe mu muri kumwe mu nzu mwenyine ntabwo ntiwabura nawe narebye nsanga ku kuvuga ngo iki nabonaga n'ubundi uko biri kose nyine nakora icyo kintu cyo kuba naryamana nawe uko biri kose ukuntu yari amaze iminsi ampuresinga mbona ko ari gufata icyemezo cyo kuba yanangirukana ntabwo navuga ngo niyo nshuro gusa usibye ko nyine kuva mu munsi wa mbere b'ibana ubwo natangiye kwiga iki- ubundi buryo bwo gushaka imibereho ko nasanze ari ikintu gishobora kuzatuma n'ubuzima mbubomba kandi n'ayo mafaranga sinyabone nk'uko nyashaka nyuma y'umwaka umwe gusa uyu musore yatangiye kwiga kaminuza nuko asezera ku kazi yakoraga ndetse n'umubano yagiranaga na nyirabuja urangiriraho ubu uyu musore afitiye icyizere ubuzima bwe bw'ejo hazaza bitewe n'uko aba ari umunyeshuri ariko ngo kimwe mu bintu yicuza ni uko ibi byari ibintu yari yinjiyemo kandi atari yishimiye Ya, urubyiruko urebye rero urubyiruko turagoranye ku myaka yacu tuba dufite ibintu byinshi dukeneye ariyo mpamvu tuku- abenshi niyo ntumbero baba bafite ni ugukoresha ibiryo bwabaga bagaca n'inzira zo gusamo kandi icyo kintu ni ikintu gituma umuntu yicuza mu gihe gitoya burya byaba byiza iyo uteguye ikintu ukavuze ngo iki nkibonye nzaho kiva apana kuva kuvuga ngo ibi byose birashusamiye hejuru nicyo kintu mbona cya mbere twagakwiriye kugira nk'urubyiruko uyu musore afite intumbero yo kwigira akagira ibye ku buryo nta muntu wamushukisha ibyo adafite bitewe n'uko abona ko iyo umuntu afite ibyo aguha agukoresha icyo ashaka kandi igihe ashakiye
Usilie hauna upweke, Mola yupo. Usilie hauna upweke, Mola yupo. Usilie, usilie. God is always with you. Anakujali, anakujali, anakujali, anakujali. Wazazi wangu wamenikataa mimi, ndugu zangu wamenichukia mimi, sina ndugu, sina rafiki, sina ndugu, sina rafiki, niende wapi? Niende wapi? katika milima na mabonde ninatembea kuongea naye. Binadamu wamekuwa vile vile, ukiwa na raha utawaona, ukiwa na shida watakukimbia, lakini ninasikia wimbo, wimbo wa sauti ya mwangwi usemao usijali mola yupo usemao usijali mola yupo please don't cry oh please don't cry you are not alone
turi kugenda tugana ku musozo w'ikiganiro ejo cy'uyu munsi aho twari turi kuganira kuri ruswa ishingiye ku gitsina benshi mu rubyiruko rutandukanye niko babikomojeho bavuga icyaba nk'ingaruka zo kuri ruswa ishingiye ku gitsina aho bavuze ko bishobora kuvamo indwara nyinshi abandi nabo bagize bati biba imbogamizi ikomeye ku bakobwa bihagararaho cyane ko biba bigoye kuri bo kubona akazi mu gihe batatanze ruswa ishingiye ku gitsina twumvise kandi umusore wakoraga imibonano mpuzabitsina na nyirabuja kugira ngo asigasire akazi yakoraga yavuze ko yicuza ibintu yakoraga nubwo bitabaye igihe kinini gusa ubu afite intego yo kwigira kuko yasanze ko iyo umuntu afite ibyo aguha yagukoresha icyo ashaka mu gihe ashaka
duniani pande zote matatizo namwe twabanye muri iki kiganiro mushobora kudusangiza ibitekerezo byanyu cyangwa inyunganizi mutwoherereza ubutumwa bugufi kuri nimero zeru karindwi umunani kane cumi na kabiri umunani kabiri gatatu kabiri ndetse na zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri umunani kabiri gatatu kabiri mu kiganiro ejo cy'uyu munsi mwabanye nanjye Crispin Mizero hamwe na mugenzi wanjye Nicole Umuziranenge Roger Nigena niwe wari uhagarariye iki kiganiro ikiganiro ejo ni buri cyumweru ku isaha y'isa kumi n'imwe n'iminota mirongo itatu n'itanu mu rukerera isaa mbiri n'iminota itanu za mu gitondo ndetse na saa kumi n'imwe n'iminota itanu ku masaha ya nimugoroba abakunzi b'ikiganiro ejo mureke duhakanire ruswa ishingiye ku gitsina twirinda ingaruka zayo ku bw'ejo hazaza hacu heza reka tuzasubire ubutaha mu kiganiro ejo bayibayi
That's right. ngaba si uwiteka soma bibiliya haleluya nk'urubyiruko twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hatubereye
soma bibiliya umenya ibyahishwe byinshi wibaza ku bukiri muri buno buzima hari benshi baburenze nacyo ubarusha n'imana ikigufitiye umugambi saba imana kuwusoza amahoro senga ushikamye soma bibiliya ibihame kuri jye ndetse namwe mwese ntawe ucira urubanza ikizahagarara hera n'ibikorwa dukora sinkubwiye idini shyira imbere ibikorwa kuko byinshi tubona ndetse n'ibyo ducamo bishyishwe mu misingo ya bibiliya dore satani ibigeragezo niba utanawe mu kristo komera ku kwemera ntiwizerere mu bakurambere Eh.
nk'urubyiruko twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hatubereye
soma bibiliya niyo nzira idufasha kunesha twubaka ejo hatubereye
ibi byashize byasigiye icy'urubyiruko ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubake ejo hatubereye ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko ikiganiro ejo mugikurikira kuri radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo turabashimiye bagenzi bacu bo mu rwanda batugejeho icyo kiganiro ejo umwanya ukurikira ni uw'ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru kuri iyi saha